Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki mirongo irindwi na zitandatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkumikije na oriane itangishaka agiye kudushikira ku ncamake makuru avugwa mu rundi muri iki gihe oriane murakoze cyane frederic nkundikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi perezida pierre buyoya yahoze arongoye uburundi akaba muri aka kanya ari intumwe idasanzwe y'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu gihugu cya mali n'akarere k'uburaruko bwa afurika bita magreb avuga ko umuhuza benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu cya tanzania yakoze igikorwa gikomeye mu guhuza abarundi buyoya yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije mu kanya gaheze reka tubashikirize ivyo yashikiriye atangura yashikirije atangura avuga ko ibiganiro vyabaye yarusha uko abibona vyagenze ku bwanje kugira ngo ibiganiro bigire icyo bishikako byoba ibiganiro bihuza abarundi bose imigwi yose ivuga ko ari se ivyiharanira muri politiki hamwe atanumwe avuga ati jewe narakumiriwe kubera imvo iyi n'iyi ibyo rero nk'uko twabikurikiranye byashobotse nibaza ko ari ibintu byo gukosora mu mibonano izokurikira kugira ngo by'ukuri ibyo biganiro bibe ibiganiro bihuza abarundi bose mu migwi cyane cyane ya politike yose leta y'uburundi ivuga ko abarundi bose bakwiye kuja mu biganiro ah, ikaba ivuga ko hariho n'ibiganiro vyatanguriye mu burundi ikaba ivuga ko abo- abatoja mu biganiro ari abantu bonyene bafise uruhara ah, muri kudeta eh, yateshejwe hamwe n'imigumuko n'ubwicanyi bubandanya ivyo mubivuga ko iki ku bwanje nibaza ko ari ibyiyumviro bya bamwe bamwe mugabo iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose ni ukuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bi- bya politike byo mu burundi Eh, tutaravye ico umwumwe wese yagiriza uwundi kuko tubigize gutyo dushobora gusanga eh, ari bake bokwemerwa muri ibyo biganiro urakoze cyane frederic nkundikije muri- kuri icyo kiganiro wagiranye na pierre buyoya mu kanya gaheze handi naho inyuma y'aho colonel lucien rufyiri yiciwe ku wa gatatu imbere y'inzu yiwe muri zone ngagara mu buraruko bwa bujumbura ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi bumenyesha ko ashobora kuba yazize amatati y'amatongo ubwo bushikiranganji busigura ko ayo makuru atang, amakuru atangwa n'abantu ba- makuru y'uko ah, ashobora kuba eh, ari abasirikare bo mu gisirikare ca kera ca exfab babandanya kwicwa bavuga ko ayo makuru atangwa ari abantu bashaka gucanishamwo abagize inzego z'umutekano moyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'uburundi niwe yasohoye itangazo abishikiriza tumutega amatwi iri tangazo ry'ubushikiranganji bujejwe umutekano ryashaka kubeshuza inkuru ziriko zicanacana ko kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi zivuga ko ari uruhigi rw'abahoze mu gisirikare ca leta exefab rubandanya ibihuha nk'ivyo biramaze igihe aho atakindi bigamije atari inyigisho hamwe no guhuvya abari mu nzego zijejwe umutekano zigatangwa n'abantu atakindi barota atari uko igihugu cacu c'uburundi cakamwo umuriro umuhisi koroneli rufyiri risye yari yarituye igisata kijejwe ugutohoza no gukurikirana inkozi z'ikibi ayimenyesha ko hari akagwi k'abantu bariko bamunyaga ku nguvu itongo ryiwe riri muri zone maramvya komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura iterabwoba ryoba ryarakurikiye kugira ahebe urwo rubanza ubushikiranganji bujejwe umutekano bumenyesheje ko amatohoza aje yatanguye kuri ubwo bwicanyi kugira abakoze ako kabi bamenyekane bongere bahagarikwe bashengezwe mu butungane binashoboka herekanwe isano ry'urwo rupfu n'abo bariko bagerageza kumunyaga utwiwe izo nkuru zibiri tubashikirize mu ncamake turaza kubashikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere murakoze
Eh, turagushimiye nawe Oriane ubu naho ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga ku munsi wa kabiri niho imibonano yatunganijwe n'umuhunza benjamin mkapa yahoze atwara igihugu ca tanzania irangira iyo mibonano yari yatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku igenekezo rya mirongo ibiri na rimwe ry'uku kwezi kwa gatanu hari imirwi hamwe n'imigambwe yatumiwe ariko ihitamwo kutitaba ivyo biganiro nk'uko hari n'imirwi itari yatumiwe muri ivyo biganiro mu ijambo ryiwe ryo gusozera imibonano yagize n'imirwi itandukanye irimwo intwa za leta y'u Burundi abakuru b'imigambwe umurwi userukira abafasoni umurwi userukira urwaruka abatetsi bahoze batwara uburundi hamwe n'iyindi mirwi perezida mkapa yaratangaje ko azokumviriza iyindi mirwi yose itari muri iyo mibonano ya mbere yamara aho abarundi batahukiye mu gihugu cabo hamwe no mu bihugu barimo muri iki gihe amarira yarabandanije mu bavyeyi n'inshuti z'abantu bagandaguye mu bice bitandukanye by'igihugu abarundi benshi ah, barifuza ko bwicanyi bubandanya mu Burundi guhagarara kuko ata muntu n'umwe arekuriwe gutwara ubuzima bw'ubundi naho yo bafise ivyo asaba vyumvikana vyongeye abarundi batari bake mu biganiro bashikiriza bavuga ko ata kizero kanini bafise mu biganiro bizohava bitangura kuko vyibonekeje ko abanyapolitike bashira imbere inyungu zabo aho gushira imbere inyungu z'igihugu ikindi kibazo kigiteye amakenga abarundi bama bashikirije ngo nuko abanyapolitike batavugana ukuri mbega ikintu cokorwa muri iki gihe kugira ngo umuntu wese aho ari hose avavanure n'umutima w'ubunyamaswa wo guhiga no kwipfuza kwica umurundi bavukana n'ikihe mbega ikintu cyotuma abarundi bumva ko igihe cyose umunsi urangiye hari abarundi bariko baricwa batekewe n'ubwoba batariko baraja mu mirimo yabo bagorewe mu buhungiro uburundi buba buriko burasubira inyuma nk'ibirenge n'ikihe ikintu cogarukana amahoro arama mu burundi n'ikihe kuri ibi bibazo byose twatumiye perezida uh, domitien ndayize yahoze atwara uh, uburundi hamwe na richard ciramunda umukuru w'iradiyo uh, n'ikinyamakuru uh, gitangaza gitangariza amakuru kuri internet uh, turi kumwe uh, turi kumwe muri iki gihe turacari kumwe na richard wenyene ndabona ko uh, tukirondera perezida domitien ndayize mwiriwe neza richard ciramunda mwiriwe neza frederic muraho eh turaho turakomeye namwe murakomeye yego turaho no kuri yego me- ndazi ko mwakurikiranye namwe ibiganiro byahuje abarundi uh, yarusha si ibiganiro nk'uko vyashikirijwe n'imibonano bariko barabonana n'umuhuza bamushikiriza ivyiyumviro vyabo ku kuntu amahoro yogaruka mu Burundi eh murashaka kutubwira ikintu ubwa mbere na mbere mwashimye uh, muri iyo mibonano
Eh, ikintu ca mbere umuntu yashimye ni uko eh, twashitse aho ubu rero abarundi eh, bashoboye kwicarana ku, ku, ku meza baka baka- bakabonana urumva twari tumaze iminsi twumva yuko leta y'u Burundi idashaka ibiganiro eh, mwarabonye rero ko yemeye ikavyitaba naho yaserukiwe eh, n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Eh, iyindi migambwe yarashoboye kuza eh, aba- abahoze ari abakuru b'ibihugu baravyitavye ni ikintu ca mbere umuntu ashobora kuvuga ni uku- ni uku- ni ugushima kuko eh, bashoboye kwemera baka- bakitaba ivyo biganiro eh, bita ko ari eh, consultation mugabo ni ikintu ca mbere mu gifaransa bavuga certain premier pas ni- ni- ni- ni ni intango twizere rero yuko bazobandanya bitaba ivyo biganiro kugira dushike ku mahoro o, aramye mu majambo make murashaka kutubwira ikintu muba mutashimye mu vyashikirijwe
E, mu bintu tutashimye bira biriho nka twe duku- turi abamenyesha makuru dukurikirana cyane ibyama eh, ibya politike mu gihugu cyacu eh, twarababajwe cyane n'abantu baza barakwiragiza ahantu hose ngo eh, umuhari witwa Sinarede ko utitavye ibiganiro mugabo eh, byari ububeshi ububeshi burenze ko kuko eh, abagize Sinarede niho bari bari abahoze ari abakuru b'ibihugu eh, nya- nyenicubahiro domisiano na nyenicubahiro ntibantunganya niho bari bari ba- abatwara cndd nyangoma yahoze atwara kandi iyo sinarede niho yari ari abakuru b'imigambwe eh, don- mu- mu mugambwe upd niho bari bari abo muri prona baravyitavye eh, nka bose niho bari bari hama mugabo tukaguma eh, tubabazwa no kumva abantu bariko baraseremerera hirya no hino ngo sinarede ntiyatumiye ngo sinarede ntiyaje ni ukuri ibyo bintu byo kwama turiko tura abantu abanyepolitiki bama bariko bara- barabesha abanyagihugu ba- bavuga ibintazi nibyo bintu bi- biturubika biturubika abakurikira cyane ibya politike bakabura eh, icyo bafata n'icyo bareka mugabo icyo umuntu ashobora kuvuga ni uko ibyo bintu eh, byarababaje umuhuza yaratevye wenyene aravyivugira aravuga ati ndabasabye muhagarike mutangure kuvuga amakuru nyayo abo bose muvuga ko badahari barahari mugabo icyo twabonye gusa urumva aho ni cyagenze nabi mugabo eh, n'ikindi kitashimishije abantu ni uko umugambwe wonyine ukomeye uvuga yuko o, tubona eh, ku rubuga rwa politike utari uhari ni umugambwe MSD wa Alexis Nduhije ni wo twovuga wonyine ko utari uhari Nkum- nkumbure barafise izindi ntumbero barafise ingene babyitegurira mu nyuma bazobitwibwira ni nicyo nshobora kuvuga ku byerekeye eh, ibyabaye i Yarusa.
ikibazo c'imirwi ya- ititavye ni- yitavye turakigaruka ko ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyeshe ko turi kumwe na perezida domitien ndayizeye yahoze arongoye burundi akaba kandi yari mu biganiro vy'iyarusha akaba ah, muri iyo mibonano y'iyarusha akaba kandi yatumiwe ku giti ciwe cowahoze arongoye uburundi Eh, mwiriwe neza perezida domitien ndayizeye
mwiriwe mwiriwe frederic murakomeye neza
yego ndakomeye ku mubiri
Eh, aho ukomeye ku mubiri nibaza ko ukomeye hose No ku Oya, mutima.
mutima haracacumbagira Yego, me- urumva umaze iminsi hariya yarusha turi mu biganiro ukabona ngaha mu burundi uko hameze ntiwavuga ngo ku mutima umeze neza narijya twumvise ko ejo hari uwundi mu koroneri ya- yishwe urumva ko ingorane turacyazifise abarundi bari bagize akizero ko mugiye gukoranira yarusha mugatangura gushikiriza ivyiyumviro ubwo bwicanyi bwari guca buhagarara ikintu mwibaza ko gituma eh, naho habonetse intambwe nziza eh, amahoro atagarutse eka ubwicanyi budahagarara niki
oya nta wo kwihebura ahubwo twovuga tuti mbega kubera iki hari ubwo bwicanyi kuko kugira ngo tubuhagarike ibyo biganiro bigomba kuba Eh, ngira ngo uko nobivuga twari yari intango urabona yuko yari inama ya mbere ibaye ntawovuga ngo byari guca bihagarara ubwo nyene kuko abantu mu by'ukuri ntibaratangura kuganira Eh, kuko icyo umuhuza yakoze perezida mukapa kwabaye ukumviriza abantu bari bagiye Eh, urumva rero ntawo kwihebura kuko turacyari mu ntango nicyo novuga gusa mwihweje rero ukuntu iyo mibonano yagenze murafite akizero ko umuhuza azoshobora kumvikanisha abarundi n'abarundi bonyene bakikebuka bakavugana ukuri maze abarundi cane cane bato bato birwa baricwa eka n'abakuru nyene bicwa ubwo bwicanyi bugahagarara n'imiryango amarira y'imiryango eh, irwa irabura bayo i- ak- akarangira
Eh, bwa mbere hoho keretse umuntu adafise umutima niwe yo atobabazwa n'ibiriko biraba ngaha mu burundi kandi murazi ko bimaze umwaka eh, wose Eh, icya kabiri ni uko mwamenya ko kugerageza guhuza abarundi kugira ngo dushobore guhagarika izo ndyane n'ubwo bwicanyi buri hagati y'abarundi byatanguye kera Eh, urazi ko museveni yaje akarungika umushikiranganji wiwe eh, ajijwe iby'umuteka iby'igisirikare u- ariko biganka urazi yuko no mu kwezi kw'icumi na kabiri twagiye kugura ivyo biganiro entebe bamwe bamwe mu cane cane umugambwe uri ku butegetsi bakavuga ati twe ntituzigera twitaba ivyo biganiro Eh, habuzwe byinshi ubona yuko hariho uruhande rutashaka n'urundi rwashaka ariko abantu n'abahuza bakaba bagira bati nyamwa abagabo mwigenda muganire Eh, bon ubu rero kubona eh, iyo ntango yaratanguye abaserukira igihugu cy'u Burundi bakagenda abaserukira umugambi uri ku butegetsi bakagenda n'abatavuga rumwe na leta bamwe bamwe bakajayo naho eh, batari buzuye ibyo biganiro bikaba enfin, sinavuga ibiganiro ariko uko kumvirizwa kukaba hanyuma umuhuza akavuga ati n'abataje jewe nzobumviriza jewe nibaza yuko ari intambwe ya mbere yego me eh, rero namara guheza ibyo jewe nibaza yuko eh, azogira icegeranyo yongere arabe ukuntu yokumvikanisha abantu ku rutonde rw'ibyo tugomba guharira kugira ngo uwo mutekano ugaruke nibaza ko ari nabyo tuzotangurira ko n'ibindi imvo yabyo ego mete u- nyuma umuntu yo kwizera nkundikije ntawo kwiheba ndumva ko ak- a- akizero kariho ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Richard Ciramunda uh, Richard tugaruke kuri wewe cyane cyane ku byerekeye ako kizero namwe murafite akizero ko ayo mahoro eka abarundi bazopfundika amasezerano arama y'amahoro uh, hariho ibirego byashikirijwe aho iyo mishikirano aho iyo mibonano mibonano itanguriye ivyo birego rero bikaba vyari nku- ibirego mwashikirije ubwa mbere vy'uko senarede itari yash- yaserukiwe hakaba n'ibindi birego vyavuze ko mu maradiyo amwamwe ko hatumiwe ubwoko bumwe ubundi busa n'ubwakumiwe ivyo mwavyakiriye gute ivyo bi- birabaha akizero richard
ku byerekeye eh, murambabarira gatoya imbanze ndamutse nyir'icyubahiro domitiyene twari twaramukanije murakomeye ga perezida
domi si- sinzi ko mwakumva
namwumvise jewe ego me ego namubwiye ko ku mubiri nkomeye kujya nakubwiye kare nuko mikoro itari yuguruye yiwawe perezida nico gituma tutakumvise ntaca mubwire ko nivuza
okay okay reka rero ngaruke rero kuri icyo kibazo mwari mumbajije kuko mu kirundi kiragira kuyaga n'umuntu muta- mutaramukanije nivyo Eh, i- icyizero rero eh, kiriho kiriho kuko iki- ikibabaje ni uko abarundi barateba gu- gu- gu- gufata ingingo yo gutangura kwicarana ngo bayage ibibazo byabo mugabo iyo bamaze gutangura kwicara ibintu biragenda n'inguka twarabibonye igihe twari mu biganiro yarushamo hagati y'ibihumbi igihumbi kimwe na magana icyenda na ga- na mirongo icyenda na gatandatu gushyira ibihumbi bibiri aho twari muri tuwaziyemu komisiyo twari twicaranye eh, nu- na na domitien ndayizeye twari ko turiga ikibazo cy'igisoda twarabonye yuko naho nyene byaratevye bi- biranyaruka turashika ku kintu mugabo ibyabaye iyarusha nuko byasa n'ibintu byakorokeye ku bintu bibiri bikomeye ari byo gusangira ubutegetsi no kuvugana ibintu vya impunite donc abakoze ivyaha ntibakurikiranwe nivyo rero ubu tubwirizwa eh, kutagarukako ivyo bintu nivyo bisubiye gutuma dusubira kandi kwicara ku ntebe tugasubira kuvugana ku- ingorane zigasubira kugaruka ibyo ni byo ku- kuvamo mugabo ku cyizere ku cyizere n'ukuri umuntu uko yabikurikiranye umuntu uko yabibonye arabona yuko ni intango kandi n'ukuri ni intango nziza kuko ah, ingambo zose zarabyitabye kandi mu gusozera ijambo mwabivuze mu ntangamarara mu gusozera ijambo ry'iwe muhuza eh, mukapa yarabivuze ati abatashoboye gushika hano tuzogerageza tubahamvye tubatumire baze nabo nyene tubumvirize kuko eh, ibiganiro nyavyo ntibiratangura Yego me- ariko arumviriza a- abantu bose kugira azoronke ico afatirako ico akorerako kugira atangure ibiganiro nyavyo vyo kugarukana amahoro mu burundi Ega, muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyana risamyana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika deo deo mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku bi- mish- mibonano yabereye yarusha turi kumwe n'abatetsi ngaha perezida domitien ndayizeye yahoze arongoye urundi tukaba turi kumwe n'umushiyanayo richard eh, ciramunda murafite ikibazo murafite icyiyumviro mu kanya gato
yego me nagerageza gukurikirana cyane nyakubahwa perezida demisha ndayizeye kandi nabanjira muramukije na- mura- muraho nyakubahwa perezida ndayizeye
mikoro yiwe nibaza ko yugaye aha, arakumva ibyo ari byo byose arakuramutsa namwumvise rwose kandi namuramukije
murakoze cyane reka rero nagomba ndibuge ku ku kibazo gatoya ku bijyanye n'ibi biganiro byabaye yego duga ku ijambo Twebwe- twebwe nk'abanyagihugu bato bato turagira ibibazo cyane turavye kuri kahise tugasha turabona ko tugeze ubu ngubu twagomba dutererana cyane cyane twi- dufatiye kuri perezida domitiyano igihe ari umukuru w'igihugu hari ibintu twabonye twanumvise kuri kahise hari ukutumvikana hagati y'abanyepolitiki byohera gute abanyepolitike nibabanze bashire inyungu z'abanyagihugu imbere gusumba inyungu ziwabo kuko ntabwo kwitwa umuperezida runaka canke umunyepolitike runaka abo userukira bikakunanira kuba wobashikira aho woshitse kugira ngo noneho ngo ubuzima bwabo butere buja imbere na cane cane nk'ubukene buri mu gihugu cacu ivyo navyo biterwa n'iki dore uyu munsi ndibuka kuri domisiyano uwo perezida yari yakuyeho igihano co gupfa Eh, mba mbere yashizeho igihano co gupfa pito ndibuka ico gihe yari yavuze nti umusuma afashwe yibye yicwe byari byahagaze mugabo uyu munsi mu burundi kwicana byabaye byabaye ubuhizi kubera iki nta butungane uko kuvuga ko utabaho ubutungane rero bituma hatabaho gusasika inganda warahayikorera ibyo yishakiye kubera ko aba ari uyu n'uriya ashyigikiwe n'uriya nibarabe rero abo bategetsi kugira ngo noneho bashyire inyungu z'abanyagihugu imbere hanyuma babone icyo bazotwara imbere mbega uri kurica abantu uzotwara iki uzotwara ibiti uzotwara ibikoko uzotwara iki nicyo gitekerezo cyane na nifise kugira ngo noneho batware iyo bagiye hariya baganire bashyira imbere inyungu z'abanyagihugu murakoze urakoze mugisha i- abanyapolitiki bashize inyungu z'abanyagihugu imbere amahoro yosasagara mu burundi ico ni cimviro abarundi benshi bashikiriza nagira mugire ico mukivuze ko eh, president domitien ndabize
erega ikibuze ni ico nyene ikibuze ni ico nyene ni uko abayobozi b'iki gihugu hakwisunga ry'amasezerano yarusha nk'uko twari eh, twarayateguye aho twari twarashize imbere amahoro no gusubiza hamwe aho twari twarashize imbere ugusabikanya iby'igihugu gifise hagati y'abenegihugu dukurikije ibyo umwe umwe ashoboye dukurikije ko amoko yose asho- ategerezwa kuja mu butegetsi n'ibindi ivyo byose byaciwe ku ruhande nico gituma iyo uriko uraraba ingorane uburundi buhari ubu- ubu- uburundi burimwo uno munsi ukaraba n'icatumye uyu mudugararo wongera kugaruka mu gihugu ni ukubera yuko ico ciyumviro nyene ariko aravuga kitubahirijwe jewe ndamutahura neza kandi ndabishigikiye Eh, kuko kubahiriza inyungu nya- z'abanyagihugu erega nawe nyene abarimwo ntawovuga ngo inyungu z'abanyagihugu yiyibagire kuko koko bari ukubeshanya ariko agomba kumva ko nawe nyene agomba kunezerwa muri izo nyungu z'abanyagihugu arimwo ariko atari wenyene ico kibazo ci- ingorane rero zihari ni uko muri iki gihe hariho ugukumira abandi abantu bakikwegerako ibyo rero ntibishobora gukunda ari nacyo gituma warabye ugasanga ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yawe ushaka ishyirwa mu ngiro ry'ibwirizwa nshingiro byarabye cyane cyane ukwikwegera kuruta ugukunda abanyagihugu ariko kuri muri iryo bwirizwa nshingiro risaba yuko buri mya- buri manda zibiri haza uwundi yitoza Ico- ico ni ki- n'ibindi n'ibindi ico ni bitari ikibazo, ibi- biri Perezida kuvuga kuko Ndayize murazi tutogaruka yuko ko politiki ari ngaha- nyinshi ngaha n'ibindi n'ibindi ico kibazo ca c'amamanda nitwokigaruka ko ngaha kuko abahinga batandukanye banonosoye ibwirizwa shingiro barigeze kukivuga ko eh, jewe si umuhinga mu vyerekeye amategeko abo bahinga rero abo tuzi gushika ubu baragize ico bakivuga ko reka mbaze ico kibazo mushigantahe ciramunda eh, richard na- mu- mugire ico muvuze ko cimvo cashikijwe na, na deo kivuga ko abanyapolitiki muri rusange badashira imbere inyungu z'abanyagihugu bashira imbere inyungu zabo ivyo ivyo ivyo ni ibintu bimaze imyaka myinshi vyigaragaza mu burundi kuva imyaka twita les années de l'independance nuko vyamye aba- abanyepolitike bose abategetsi bose eh, batwaye uburundi ba- ba- baguma bikwegera ko eh, baragize amatungo ba- ba- ubu ibitu- igiturire cyaraduze kirarenza eh, ibyo byose ni- nibyo bikwiye guhinduka Ico- nicyo kintu coba cyiza hamwe abanyepolitiki bacu dufite uno munsi cyangwa cyane cyane eh, je namambwira abejo abejo boza ba- bafise u- umutima wo gukunda igihugu no gukorera igihugu hari ikintu gihambaye cyane twama twibagiraga ariyo ngorane yani ya mbere mu burundi ni uko eh, hariho ikibazo cy'uko abantu baheza ishuri bagaheza za universite aca abona yuko atahandi hantu na hamwe ashobora kurondera akazi atari muri leta abantu bose eh, bashaka kurondera ubuzima bwiza baja muri leta ku- ku- guhiga ayo mahera niho rero haca hazamo rero uku gukunda inda uko baguma batwara eh, amatungo ya leta amatungo y'abanyagihugu ibyo nibyo umuntu abishira- abwirizwa gushyira imbere ibyerekeye changement de mentalite abantu bagahinduka bagashyira inyungu z'igihugu imbere gusumba eh, i- inyungu zabo I- mu ma- muri ibi bihugu by'i buraya eh, ku kuba umufongisiyoneri wa leta kuba umukozi wa leta ubu uri umunyarigwa abantu bose bahiga kujya gukorera mu ma entreprise prive kugira bisununure mugabo iwacu usanga bose birukira kujya gukora muri leta niho rero hacatanduka rero hatandukira rero iyo ngeso yo gushyira mu nda yo gukunda inda gusumba gukunda igihugu ni ibyo bibwiriza guhinduka ahandi ho tudahinduye icyo cyiyumviro tudahinduye izo mantarite tuzokwama turi muri izo ngorane minsi yose habaye amatora uwudatsinze amatora agaca atangura kudurumbanya umutekano uko nyine uko nyine urabona ko dusubiye inyuma imyaka cumi n'itandatu dusubiye inyuma gusubira kuyaga kuri bijya nyine twari twarahegeye icyo kibazo icyo kibazo mushikirije cy'uko abantu batozera amaso kuri leta n'ukuntu muvuga ko abatsinzwe baca bavuga ko bavuye muri ayo matora turakigaruka ko ndabaza na perezida Domitien Ndayize yagire icyo akivuza ariko nari mfise uwundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika mugisha mugisha muri neza telefone ya mugisha nibaza kwishora kubigiye ariko reka twi muratwumva mugisha muratwumva
yego ndabumva eh murafise ikibazo murafise icyumviro duga kwijambo icyumviro narifise nashaka guterera ku biganiro biheruka gutanguzwa twebwe nk'abarundi turi ko turaraba ingorane twagiyemo kuva mu kwezi kwa kane icyo twari twiteze ku biganiro ntitwari gusubiramo ibyabaye twagomba kuraba hagati y'umugwi wagwanije nkuru nziza yitoza hamwe na nkuru nziza tumenye uwaho nyanza ubwirizwa shingiro n'utariho nyanza mu nyuma tuze tubone uwo twofata ku byakurikiye
murakoze mugisha murakoze mugisha reka duhe n'ijambo kandi arno arno nawe nyine nibaza ko ari ngaha arno mwiriwe neza
mwiriwe neza murafite ikibazo namwe murafite icyumviro egera telefone hanyuma uvuge cyane
ndafise utubazo tubiri n'intererano ntoya eh unyarutse cyane rwose
ndamutse nyakubahwa perezida
yego
nashaka ndamubaze ubudasa buri mu biganiro byabaye mu bihumbi bibiri n'ibiganiro biriko birabubu ubudasa bwaba buhagaze hehe icyizere yaba afise yuko ivyo ibiganiro vy'ubu kingana iki ku biganiro by'iki gihe yuko bizogira ico bivuyemo intererano yanjye nayo nagomba gusaba nyakubahwa mumenyesha amakuru reke kuvuga yuko manda ya gatatu atari yazanye impari tuzoguma tuyivuga n'ubu nosaba perezida yuko batobwirengagiza ntibarimire kugwiri yateye impari zose urakoze mugisha ni arno arno urakoze reka tuhe ijambo umushikantahe richard kiramunda agira icyo avuze ko bishikirijwe cyane cyane na mugisha na arno mugisha avuze ko bakwiye gutohoza bakamenya uri mu makosa ku byerekeye uruhagarara rwabaye mu burundi ikindi kibazo cabajijwe na Arno cyo cabajijwe president uh, ndayizeye turamubaza mu kanya agire ico kivuze ko Richard ijambo ni gwawe
ego kuri ku bintu byabaye haraciye uyu mwaka umwaka wose ibi by'ubwicanyi uko gupfunga kwangaza abantu ni ibintu bitazoshobora kwijana nabivuze mu ntango y'uko icyatumye arusha ya mbere ipfa ari ibyo bya byo kunegosya ama impunite ngo ntibahanwe ku makosa bagize cyangwa ku matungo batwaye ibyo ntibishobora gusubira kuba kuko two twoca mu myaka itanu cyangwa icumi yindi ikurikira twasubira kugaruka kuri ibi nyene ni ukuvuga yuko amakosa yabaye ubwicanyi buba ku ngambo zose buba kuri leta cyangwa ku batavuga rumwe nayo ibihano bigirizwa kuboneka imanza zigirizwa gucibwa tukamenya neza na neza uwagize iki n'iki uwishyuye n'uyu n'icyo yamwishyuye kugira ntibize bisubire kuba erega hatakiriwe imanza ukuri kutabonetse ibi bibazo byose turimwo mu burundi ntibishobora guhera kuko ababikora bagomba bagira ingufu nyinshi kubera badahanwa iyo abantu bakwiye guhanwa ibi byose biriko biraba tukamenya ababigize abo ari bo ntahe bikabakubita mu gahanga reka duhe ijambo perezida domitien ndayizeye nawe kuri icyo kibazo nyine cyabajijwe na mugisha hamwe n'icyo kibazo cyabajijwe na arno avuga ko umusigurira ubudasa buhari mu biganiro byo mu bihumbi bibiri reka n'ibiganiro n'imishikirano yatanguye reka n'akizero yo bafise
murakoze mu mbabariye sinari numvise neza ibyo bibazo kuko telefone yari yacitse ariko ubudasa bw'ibiganiro byo mu bya- byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ubu ngira ngo mwese murabibona kiriya gihe injyane zari zihagarariye ku ntambara zihagarariye ku kutagira intumbero iki gihugu kigendera ko ari nacyo gituma murabye amasezerano y'iyarusha arimo ibisata byose biraba iki gihugu ni ukuvuga intandaro y'injyane z'abarundi mbega twofata iyihe ntwaro kugira ngo uburundi bushobore ku- gutwagwa ariyo demokarasi turanafata ikiringo cy'imfata kibanza ukugene kizogenda igice cya gatatu caraba ivyerekeye igisirikare n'igipolisi ukugene twogisabikanya ukugene cokubakwa incuro bwa kane twize iterambere rye- ry'igihugu urumva rero yuko twashize ngaho intwaro yose y'igihugu ukuntu ubwo itegerezwa kubiri kuva hasi kugera hejuru n'ubutungane burimo ico gice ico ico gihe nivyo twize ubu rero ibyo byose ntitugomba kubisubiramwo kiretse dufuse ibyo twumvikanye kiriya gihe kandi kugeza ubu ni nacyo gituma tuvuga tuti ni ngombwa yuko duhagarara ku byo twasezeranye mu masezerano y'iyarusha biri mu ibwirizwa nshingiro yuko bitegerezwa gukurikizwa kuko kugeza ubu twese turemeza yuko kubikurikiza ari byo bizotuzanira agahengwe ngaha muri iki gihugu tukanafatira no ku kiringo cy'imfatakibanza yuko byagenda neza I- i- ibintu ingorane rero ibintu tubisura perezida ndayizeye ni vyoshirwa uko- imbere n'ibihe mu- ibintu vyoja ku rutonde mu- rwa mbere n'ibihe
sa ibintu vyoja ku rutonde rwa mbere mu biganiro bizohuza abarundi n'ibihe
ku bwanje ubwa mbere na mbere tugomba kumvikana mbega turava he turajaye kubera iki kuko abatware bamwe bamwe bari muri iki batwara iki gihu- iki gihugu muri iki gihe basa n'abatemera amasezerano y'iyarusha basa n'abatemera yuko uburundi two- bwo twagwa kariya kagene ari nacyo gituma usanga bamwe bamwe bavuga ngo amamanda no kuyakura kugira ngo umuntu azitoze imyaka ashatse aricyo gituma bamwe bamwe bavuga ati igisirikare tugomba kubisubiramwo mirongo itanu mirongo itanu ntitwemera abandi bakaza bati bijya bya mirongo itandatu mirongo ine ntitubyemera nta kuru- nta kuraba iby'amoko nka kumugira ngaha ngo mu burundi ngo iki- ngo ibibazo by'amoko byaraheze nicyo gituma tuvuga tuti ibyo twesezeranye yarusha byategerezwa kuja mu ngiro nyuma y'ikiringo c'imfata kibanza ni ngombwa ngo bibanze bije mu ngiro kugira ngo niba hari ibintu bimeze nabi tuzobikosore ariko ibya mbere twamaze kumvikana twamaze kubona ukuntu tubishyira mu ngiro kandi tukabishyira mu ngiro neza icyo ni cyo kibazo nyamukuru abarundi bafise kugeza ubu kuko ayo masezerano yarigiye arabaviyore uku- uko imyaka yagiye iraza sinirirwa ndabisubiramo ingorane zabaye mu kiringo cya mbere cy'imfatakibanza ingena amaleta yagiriye aharahagarara abantu bicwa iki kiringo cya kabiri iyi manda ya gatatu ubusuma ubutungane butameze neza kurya kiramunda yamye arabivuga ibyo byose byerekana yuko ayo masezerano yarusha uko abitegekanya atari ko yagiye mu ngiro ubu rero tugomba kugaruka kuri ayo masezerano no nyene akaja mu ngiro koko hanyuma ikintu tubona kimeze nabi tukagihindura E- ego- icya mbere rero ni ukugaruka kumvikana tukakumvisha umutegetsi wese azoze ejo ko ategerezwa kuyakurikirana Ego- kuyakurikiza reka du- agakurikiza rirya bwirizwa nshingiro uko rimeze ni naho tuzoca tuvanamwo umuti w'izi njyane zose zihari ubu bwicanyi buhari A- ariko Amasezerano perezida ntavyemera.
Debussy Ndayizeye hari- ubu butungane butari ku murongo mu mase ayo masezerano hari ingingo ntavyemera.
hari ingingo n'ibindi n'ibindi hari ingingo zo mu ibwiriza shingiro eka zishobora kuba zashizwe eh, mu ibwiriza shingiro gihemwa ari ku butegetsi izo ngingo benshi mu nyapolitike baziha insiguro zitandukanye reka ariko tubanze duhe ijambo nk'abande nk'abande ga frederic hariho mura- muramuzi urazi professeur eh, rwankara pascal eh, ico yavuze ku vyerekeye ibwiriza shingiro
ariko wewe wicaye ngaho ukaraba ukugene iryo bwirizwa nshingiro ryagarukanye amahoro n'umutekano rigatuma na sendedefide ditaha rigatuma na fnr itaha iyo urabye mu kiringo cy'imfata kibanza ukugena imitima y'abarundi yari yishyize hamwe naho Twe twari ko tuvu- twari ko tuvuga ingingo zimwe zimwe, Perezida Ndayizeye.
bagatangura bagakora ibijumbo bikaba ingorane ngaha mu burundi kuko byari byinshi twari ko Ninde tuvuga ashobora ingingo kuvuga ko zimwe avuye zimwe amabwiriza nk'ingingo y'ubuyobozi mirongo bashyizeho icyenda na ibijyanye n'imyumvire gatandatu n'amajana atatu na kabiri ariko reka duhe ijambo na rishaha kiramunda nawe nyine agira icyo avuze mbega rishaha ikintu abanyapolitike boshimikira ko ibintu bita priorite nk'uko babivuze ni ikihe ikintu mu- bo gushira imbere muri ibyo biganiro bizotangura ni ikihe rishaha Richard?
jewe ikintu nifuza yuko abarundi abanyepolitike bashira imbere nuko ijambo bayaze ikintu bashitse ko amatekste bashoboye gushira ku mukono ba- bige kuyubaha bakayubahiriza turafise i- ibwirizwa shingiro rimeze neza cyane mugabo hari abantu kubera igikenye kubera ingufu bafise muri uyu mwanya badashaka kuzo- ku- kuyubaha turafise akoro darusha yashyizwe ko umukono mu bihumbi bibiri ni nziza cyane rwose mugabo kubera igikenye kubera amayetere y'abantu kubera abantu bashaka ku, ku, gushyira inda zabo imbere bakanka kubikurikiza yewe nibaza yuko ikintu umuntu yo kwifuriza abanyepolitiki b'abarundi akabyifuriza n'abarundi bose ni uko ikintu twumvikanye ikintu twicariye tukamara umwanya turiko turaciza hamwe twahejeje kugisinya ko gushira ku mukono tucubaha tukacubahiriza tukakiraga n'abana bacu n'abuzukuru bacu kugira bazokigendererwa ahandi ho kwama turiko turangire mu biganiro umwanya wose dusubiranamwo dusubiranamwo nta kamaro tubanze twemere yuko tugiye kwicarana ku bintu tuzokubaha mu byo tuvuga n'ibyo dushikiriza Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe no munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika blazer mwiriwe neza
yiriwe neza eh, murafite icyumviro murafite ikibazo
mfite icyumviro kuri iyo politiki y'uburundi yego
yongeye icyo ni- eh, icyo nabona abaturage ni ukwima abanya- aba- ni ukwima abanyapolitiki u- uko abimamaza kuko abanyapolitiki nk'uko bumva n'ayo n'ayo mishyikirano bagiye gukora tanzania ni abanyapolitiki bagenda akenshi n'inda zabo baba barangije sinzi ko muri aka karere ka muri muri afurika yacu turimo ifite ubukene neza gusa ntabwo dukeneye politiki yo kuvuga ngo urasanga nubwo n'iyo myigaragambyo nibaye abo banyapolitiki bene wabo nta n'umwe uba uri muri iyo myigaragambyo usanga abanyagihugu ba- ba- baciye bugufiya nibo barimo barayigwamo abana babo bari mu bigo byiza imbere iyo ngiyo za burayi ahubwo bakaza kosa abanyagihugu ba- ba- baciye bugufi akaba aribo bagwa muri ibyo bintu dusanga abo banyapolitike rero dukwiye kubima amatwi ntabwo dukwiye kugenda mu kibazo cy'abanyapolitike bo bagakora ibyabo ni ukuvuga ngo ni akoro de politisiye ntabwo ari akoro de de- de population ntabwo uvuga ngo ni akoro ngo ugiye kumvikana n'aba- abaturage si bawe hari umuturage uzabona umwanya muri iyo guverinoma yabo bavuga iyo babona iyo myanya bakayirwanira ni ukuvuga ngo n'ubwo bwicanyi bwose buri kuba bugomba kujya ku mwica- ku mutwe w'abanyapolitiki kuko nibo bagiye mu baturage bagatuma abaturage bivumbagatanya baramutse batuje abaturage ntibajya kuzamura ibyo bintu sinzi ko muri aka karere kacu dukeneye kuvuga ngo turakeneye ngo kuzajya bahinduranya inzego uko bazi- bahinduranya uko babishaka uko uko bukeye ibihugu by'i burayi byaradusize bateye imbere barimo bararya babayeho neza twebwe no kurya ni ikibazo sinzi impamvu mujya kuvuga ngo twebwe ngo tujye kwigana ibihugu by'i burayi biri muri izo politike zabo bo bateye imbere barangije kubona byose niyo mpamvu bakeneye no kubona n'imitekerereze myiza twebwe babanze badushakire ubuzima bwiza tubanze tubeho neza ibyo bintu byo kuza kuvuga ngo barashaka ngo kurwanira imyanya ubu urumva ko aravuze aho ngaho ngo ngo niyo ngo- niyo bakora ngo akoro ngo mirongo itandatu ku ijana ngo by'aba- ngo ntabwo bazemera ko bamwe baba abasirikare ngo abandi babe mirongo ine ni ukuvuga ko ayo masezerano azarangira ryari ni ukuvuga ngo bazahora barwana ni ukuvuga umwe azavuga mirongo itandatu undi avuga icumi mirongo itanu undi avuga mirongo ine mirongo itatu urumva ko ibyo ni iby'abapolitiki bagenda bashyira mu baturage kugira ngo babone uko bagumura abantu baba twe ntidukeneye abategetsi baza kutu- abo bangabo bapolitiki bahanira imyanya ku nda zabo ku giti cyabo n'imiryango yabo kugira ngo bibereho neza twebwe abaturage turimo kwagwa icyo dukeneye ni ubuzima bwiza babanze Yego, me- bashakire ubuzima bwiza tubanze tubeho neza bazabone kuza guhatanira iyo myanya urakoze nicyo cyumviro cyanjye urakoze blazer reka duhe n'ijambo eh, sindizera mwiriwe neza sindizera
mwiriwe neza cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
ego icyiyumviro dufite cya mbere ni uko tubanje gushimira aba- aba- abitabye ibiganiro abitaze eh, numva ko ari ibiganiro ni intango ya mbere turabanza gushimira leta turashimira n'abandi bose bagiye kuko nta kigoro ka mbere gakomeye cyane kwerekana ko muri kazoza hari ikizovamo Eh, ariko icyo dushobora kunegura mu mu byabaye ni uko ubwa mbere hoho batigeze biyumvira abatwa kubavuga kuko kenshi usanga abatwaye iyo bene ivyo biganiro bibaye batabiyumvira kuko nko muri arusha eh, abatwa batwiyumviriye tudahari eh, ubu twashaka gusaba yuko mu biganiro bizoba bo kwiyumvira gutumira abatwa nabo nyene akaje icyo bashikirije kuko eh, mu burundi abatwa turi mu bantu twakumiriwe kuko usanga abatutsi ari mirongo ine kw'ijana abahutu mirongo itatu kw'ijana ugasanga abatwa bobo nta kibanza bafise Eh, ikindi nacyo si n'ibyo gusa no mu nzego za gisirikare usanga abatwa nta kibanza bafise Eh, uretse gusa ko iyo umutwe agize amahirwe agashika mu mu- akagenda aho bakora ibibazo baramukoza ibyo rero ntibihagije twifuza yuko muri kazoza eh, abanyapolitiki barimo baravuga ivyerekeye vy'igihugu n'abatwa bomenya ko abatwa na nyene ari abarundi mu bandi na cane cane bakabiyumvira ko nabo bakagira ivyo baterereye kuko kenshi mu byo maze kumva iyo umunyapolitiki avuze avuga umuhutu avuga umututsi ntigera avuga umutwa avuga umugore umukenyezi ntigera avuga umutwa Ego ibyo me- byose rero tukaba tubona yuko yego tukaba tubona ko eh, ikibazo cy'abatwara inkoramutima eh, tukasha- tukifuza yuko muri kazoza eh, mu minsi iza eh, boshira ahabona abazogenda muri ibyo biganiro n'abatwa nabo nyene bagashikirwa baga- bakivugira ata muntu abavugira abatwa bo nyene ubwe nyezina ata muntu atuvugira w'umuhutu cyangwa w'umututsi aho bizogenda neza cyane gusumba kuko igihugu ni icyatwe Ego me- n'abatutsi gusa yego murakoze urakoze sindizera reka duhe ijambo abashingantahe twatumiye bagire ico bavuze cane cane batanguriye ku kibazo cashikirijwe na Blaise avuga ko ayo masezerano ashobora kuba ari amasezerano hagati y'abanyapolitike bonyene abanyagihugu umengo eka inyungu zabo ntibazitayeho reka dutangure kuri perezida eh, Ndayizeye
murakoze ntuzi iyo iyo ariko aravuga jewe numva ari umuntu yibaza yuko abanyagihugu bose bagomba kuza bagashikiriza ivyiyumviro vyabo baka bakitabwaho koko ivyo twabivuze sinirirwa ndabigarukako ariko ntushobora gufata abanyepolitike bose ngo uvuge ngo bose nico kimwe cyangwa ngo bose ngo ntabwo bitayeho ineza y'abanyagihugu kuko uko twese turi ngaha erega twese twageze ngaha hejuru mu byerekeye politike twatanguriye hasi twatanguriye hasi bamwe turahunga abandi eh, turaja kwiga abandi dutangura kuba abantu bato bato mu migambwe tuduhuga urumva abantu baje imbere muri politike no kuba bari mu ishyirahamwe ry'abantu benshi hanyuma muri iryo shyirahamwe hagatorwa umuntu umwe ntihibaze rero ngo bajya abanyepolitike bahamagagwa ngo bagenda ari bonyene nabo nyene bagenda baserukira abanyagihugu nayo ubundi bitari bitari ibyo mugafata abo bantu b'abanyepolitike bari hejuru mukabajugunya ni nk'uko hoba hari eh, a- abantu bo bari
Eh, nibaza ko telefone ya perezida eh, Domitien Ndayizeye ifise ikibazo ariko reka mu kanya turasubira kumutera kamo turamuhamagara reka duhe ijambo Richard nawe nyene agira ico avuze kuri ivyo bibazo vyashikirijwe na Blaise hamwe na eh, Sindizera Eh, Blaise we bavuga ko eh, ayo masezerano kenshi na kenshi aba hagati y'abanyapolitike bonyene eh, Richard we bakabasaba ikibanza gikomeye c'abatwa muri ivyo biganiro Eh, Rich- eh, Richard eh, Um, ego muduge kwijambo
ego ibyo eh, birambabaje cyane kubona telefone mucikanye nyakubahwa domisiano kuko yariko arabivuga neza Eh, harya kenshi kenshi na kenshi abantu eh, barabyibagira iyo bariko baravuga ngo ni amakoro hagati y'abapolitike gusa ngo abanyagihugu babyiba- babyibagiye Eh, eh, ntibiba a- ari byo cyane rwose kuko eh, abo banyepolitike rimwe na rimwe nabo nyine baraserukira baserukira abanyagihugu Eh, nk'iyo eh, turavye inama nshingamateka eh, ndiko ndavuga ivy'ahandi mu bindi bihugu kuko eh, mu burundi biracyari biracyari mu ka- mu kajagari cyane nta utegera n'ivyo ari vyo mugabo nk'iyo assemblée nationale eh, iha- i- ije mu biganiro nk'iyo guverinoma ije mu biganiro mu bisanzwe vyari kuba vyitwa yuko iri kwiserukira abanyagihugu iyo migambwe nayo ikaba ifise n'abanywanyi bayo mu gihugu cose ikaba bikitwa ko nayo nyene iri kwira- ira- iraserukira abo banyagihugu n'ibyiyumviro by'abanyagihugu bamwe bamwe mugabo rero iki- ikibabaje rero kigatangaza ni uko abanyepolitike rero b'iwacu niho mpora mvuga yuko i- ibintu bya politike mu burundi biri atipike nta handi henshi umuntu abisanga ni uko abanyepolitike bacu bamaze gushinga umugambwe bakagira abanywanyi ibintu byose umukuru w'umugambwe agira abigira ku gatwe kiwe ugasanga kenshi na kenshi nta n'uwabajije arigiriye arusha arivugira ibyo yishakira kugira inyungu ziwe zi- azishyira imbere ugaca usanga aricyo gituma nk'abo ba- nka- nk'ibyo beza avuze nibyo birumvikanye iryo shavu yabivuganye birumvikana cyane kuko baca basanga n'abo baziga yuko bagiye kubaserukira bazanye ibindi bintu bashize izindi nyungu imbere abanyagihugu ugaca umengo babibagiye ibyo rero nibyo byo cyane cyane E- egome eh, richard musozere ku kibazo ca sindizera ah, kivuga ko aba twakwiye gutumirwa nabo nyene mu kanya gatoya cane rwose ndabona akanya kariko katujana dusubize ijambo kandi na perezida ndayizeye abanze asozere ko ntiyari bwaheze ego kuri icyo kintu cy'abatwa kugira mushobore guha umwanya mwinshi perezida ndayizeye Eh, kuri icyo kintu cy'abatwa kirumvikana cyane nabo nyine barakwiye ku- ku- kumvirizwa kuko bama mu manama yose niyo bariko baragendera abakuru b'ibihugu aba guverinoma iriko iragendera mu gihugu hagati abatwa bama bavuga misi yose ko babibagiye nibyo ni ukuri barakwiye gutumikwa ni ibisanzwe ni abarundi nk'abandi turangana twese amategeko ntawe usumba uwundi eh, bi- bifuza yuko baja kubumviriza nibabaha ijambo nabo nyene babumviriza birumvikana cyane muri demokarasi demokarasi ni iya bose igihugu ni cya bose ntawe ushobora kuvuga ngo abakumire Kira- ni bibi cyane ne. ntidushobora kubyemera twaba turiko tuja muri demokarasi nyabaki turiko durakumira bamwe duha ijambo abandi egome eh, perezida domitien ndayizeye musozere mwariko muravuga cane cane ko vyashikirijwe na blaise avuga ko atizeye abanyapolitike eh, musozere akanya katujanye turafise abanywanyi barindiriye ushobora kwemera ingabo zitagira umutware iyo rero muri politike eh, hategezwa kuba umutware hategezwa kugira umuntu ajya imbere ari wo yita umunyepolitike abantu rero bari inyuma yiwe mu gihe batanezerewe ni ngombwa yuko baja hamwe hanyuma bakamusimbuza bakamusubiriza uwundi yoba abyumva neza kuruta mu by'ukuri uwugenda aserukira abanywanyi biwe nayo ubundi ntushobora gufata abanyepolitike bose ngo bashire hamwe ngo uvuge ngo ntaco bamaze kuko hariho abakimaze kuko hariho abaharanira yuko abanyagihugu bamererwa neza kanatsinda umutware mwiza ni wa mutware abona yuko igihugu kizitwa yuko giteye imbere ari uko abanyagihugu baco bateye imbere atari we wenyene muzorabe n'ivyo bihugu vy'i buraya hirya no hino bavuga yuko biteye imbere kubera yuko abanyagihugu bavyo aba- abanyagihugu babiturukamwo bateye imbere na twebwe rero iyo ngeno tugomba kuyimenya kandi tukayimenyera kuko ino muri afurika cyane cyane ibyo bintu birabuze ariko rero bose ntitwobatera akagere ngo tuvuge ngo nta banyepolitike dukeneye kuko na- n'uwo nyine ariko aravuga aramutsaje agaserukira abandi azitwa umunyepolitike ariko azoba azanye iyo politike ariko aravuga yo guserukira abanyagihugu Ego, ku Abanyagihugu kibazo rero ca- nibatore neza abanywanyi babo Eh, ku kibazo ca sindi nibatore neza abategetsi babo Ego, Ku uko- kibazo c'abatwa musozere munyaruta Eh, ni uku- ikibazo c'abatwa abatwa bafise uburenganzira bwo guserukirwa kandi nibaza yuko igihe cy'arusha twarashize imbere eh, yuko abatwa nabo nyene bategerezwa kugira uruhara ingingo zagiye zirafatwa arazizi no muri iki gihe nibaza yuko niba nabo nyene bakeneye yuko bategerezwa kujayo nibaza yuko bataracererwa mu gihe batagiyeyo kandi umuhuza akaba yaravuze yuko bata- batagiye eh, bazo azo azokora uko ashoboye kugira ngo babonane nabo nyene barashobora kumwandikira hanyuma akazobumviriza nawe nyene akumviriza ibyo biba bitagenda neza muri iki gihe ariko rero icyo nashaka kubwira abarundi ni iki ni uko muri iki gihe ntihagiye kuzotangura ibiganiro nka bimwe byo mu mwaka w'i- w'ibihumbi bibiri ubu ni ibiganiro byo kugorora kuko isemo turayifise inkingi zirahari nyajya amasezerano yarusha ni iri bwirizwa shingiro icyo tugomba kumvikana ko ni ukurishyira mu ngiro neza ku neza y'abanyagihugu kujya nyine tubisaba kuko nk'uko twabivuze ikibyononye ni uko hari abashyitse ku butegetsi bagashaka kurikoresha uko barisha uko bashaka bagakumira abandi ahubwo bakiraba kuruta kuraba abanyagihugu kandi ibyo bwirizwa shingiro n'ayo masezerano yarusha yasaba cyane kwitaho abanyagihugu muri rusange jewe Yego, me- niko nashaka kuvuga ariko hari ibindi mwabuze kare imbere y'uko eh, mumpa ijambo Rek- mbere y'uko re- dushobora reka tubigarukeko mu kuganira.
kanya, eh, Nivyerekeye- Perez- nivyerekeye bijya biganiro biriko biraba muri iki gihe sinzi ko mwumva iminota ibiri iminota reka ndayiguha ariko reka tubanze du- twakire abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika Eh, richard na eric richard muri ngaho muratwumva
yego turabumva Eh, murafise ikibazo murafise icyiyumviro
ego njye nashaka kubaza uwo nyakubahwa yaratwaye igihe cya taranzisiyo yarabonye kumbure abanyagihugu ingene bari babayeho ngene atakumvikana kwariho kubera igihe cy'intambara twarimo ubu rero nkatangazwa n'ingene bava ngaha bakavuga ko bagiye guharanira umunyagihugu ngo ngo umunyagihugu ngo hagire ituze cy'ikibazo mfise umunyagihugu afitanye ingorane n'undi munyagihugu nimba ari umuhutu afitanye ingorane n'umututsi ninde umutwe afitanye ingorane n'umuhutu ninde kubera ko batovugisha ukuri bakavuga bati turi ko dupfa ibibanza muga ntazure yegera mutwe rw'abanyagihugu batoya bakavuga by'ukuri ko baharura ati nimba ari imyaka cumi aba bazi igihe batwara natwe abanywanyi bacu barananutse tutabicishije mu iyi nzira bakavuga bati nawe nyine hatacaho igihe cya taranzisiyo ntiyari gushikirwa reka tubihindukirize mu w'uwo mukino muga bakakivugisha ukuri kumbure ikintu cyo kuvuga ngo bariko baraharanira umunyagihugu aho twebwe iki turaje ishinga ni uko tukorera imirimo y'iwacu tukarengana ata rusoro ruriko ruravuga mugabo tukabona yuko umuzi wabo ari mwabo banyepolitike nyene twebwe nibagende baganira iby'iwabo mugabo icyo kintu cyo kuza ngo ariko baharanira umunyagihugu nta munyagihugu bafitaniye ikibazo n'uwundi twebwe aho turi tubabaje gusa n'icuko tutaronka dukora muga kubera ibyo njyano byabo tukaba ari badutesha umwanya twebwe rero ku bwacu twe tuvuga tuti abo bantu niba ibyo bapfa ku bwanjye navuga ntibari bakwiye kubajyana ahi bakabugaranira ko twebwe abanyagihugu tubasigara dutekanye bakazoza bemeye bazogabangana ibyo biti byabo murakoze murakoze richard reka duhe n'ijambo eric hanyuma duhe abashingantahe twatumiye bagira icyo bavuze ku buryo mushikirije eric mwiriwe neza murafite egera telefone muvuge cyane hanyuma murafite ikibazo murafite iki rero turafite intererano n'akabazo kamwe unyarutse cyane rwose akanya karagiye
ngo abanyepolitike ngo nta ruhara bafite abanyepolitike turabakunda kandi turabazi yuko harimo benshi benshi bakunda igihugu cyabo naho harimo bake batagikunda kuvuga rero ngo ntawo ntawoba ngo kubareka ngo hirya ngo tukizigize inyuma mbese ndabishigikiye na gato ko abanyepolitike nyine nibo batuma igihugu gitera imbere igihugu kitagira abanyepolitike bari igihugu twese baba ari abanyapolitiki bamwe bamwe bakunda igihugu n'aho atari benshi cyane ntibakorere ku mugozi umwe kubera badasenyeye ku mugozi umwe ntibazoshobora gushikana igihugu ku majyambere cyangwa ku ubutungane turonka ubutungane bwigenga nk'uko tubishaka nasaba abari mu nani senarede yuko batosamburwa n'umuganga uri ku butegetsi kuko iyo ushaka kuvuna umuganda w'inkukuramwo kamwe kamwe bamaze gusambuka nta nguvu bazabagifite intererano yanje yari nk'iyo urakoze eric reka duhe ijambo reka dutangure ku mushinga richard kiramunda agira icyo yishyuye ku bibazo byabaje na richard na eric eric arangije avuga ko bakwiye gusenyera abanyapolitike mu rundi bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gihe richard wewe yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko abanyagihugu basanzwe bumvikana ibibazo biterwa n'abanyapolitike richard mu kanya gato cyane rwose umunota umwe
yavuze nibyo nibyo cyane rwose kuko abanyagihugu twita twakwita barambabarira ba nyarucari barabanyeho neza nta wanka uwundi mugabo minsi yose twama tubibona n'abanyepolitike babazanamwo izo nzanko bakabazanamwo ubwo bwoba bakabazanamwo ubwo bwicanyi n'abanyepolitike bari bakwiye kwisubirako bakikubita agashi ibyo bintu bakabiheba kuko ikibuze mu burundi iterambere hamwe twotera imbere tukava mu bukene ibyo byo guteranya abanyagihugu ibyo byo kuzana inzango no gutera ubwoba abantu byoca bivaho kuko abanyagihugu boca bajya ku mirimo bagakora ntawe ushobora no kubateranya umuntu ameze neza afise ikonte imeze neza afise itongo ririmo intungwa zikwiye arima akimbura ntawuza kumukinisha amubesha utuntu n'utundi ngo ubujya buhutu ngo agera ku iki ngo ujya mututsi ngo agera ku mare ngo abasoda bo muri hehe bagira abafata igihugu bagira abakuru oya nta mwanya aba afise w'ibyo yiyumvira itungo ryiwe akiyumvira ingene ariho ikori n'ingene abeshaho umuryango wiwe icyo nicyo gikenewe ntiduteze imbere igihugu igihugu kimere neza izo nzanko zose uko kuja guhenda abanyagihugu bica biva mu nzira n'ukuri reka perezida domitien ndayizeye namwe mugire icyo muvuze kuri ivyo vyiyumviro n'ibibazo vyashikirijwe na richard hamwe na eric hanyuma muce muduga kw'ijambo kuru ca kibazo c'iyarusha mu nyarukije mu bamugize neza turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika kiturindiriye edi kimwe na bimwe bimwe bariko baravuga kubera iki kuko umwera uva ibukuru abanyepolitike aba bayobozi b'igihugu igihugu gitunganijwe kugira ngo ibyo giko- i- ingene igihugu bagitunganije bi- bigire ingaruka nziza ku munyagihugu kuko umunyagihugu ntakora isabune umunyagihugu ntakora impuzu umunyagihugu ntakora umunyu ibyo byose bituruka hejuru ukugene leta itunganijwe abavuga rero ngo abanyagihugu ngo ntibabibona barabibona jewe mu- na jewe ndaja mu banyagihugu none jewe sindi umwana w- w'umunyagihugu aba bose bari ngaha mu muji si abana b'abanyagihugu mbega umunyepolitike aherahe agahererahe aba bantu bam- bapfa ngaha mu muji aba bantu bapfa hariya mu gihugu hagati I- igihe abantu bagiye gusaba impapuro ku ikomine bakabanza kubaka igihumbi hakubaka amajana atanu bakabaka cumi hakubaka bitanu igihe umu- umunyagihugu agiye kwandikisha umunyeshuri umwana wiwe mu ishuri bakamwaka amafaranga azi neza yuko agomba kwandikwa ku- ku busa igihe umuntu agiye kuvuza umwana bakavuga ati ni bya gusa ariko bakamwaka amafaranga mbega mubona yuko ibi- iyo politike yashyizweho n'igihugu yashyizweho n'abanyepolitike yuko atangaruka ifise ku banyagihugu yuko ibyo byose abanyagihugu batabibona yuko badafise icyo bagaya jewe rero nagira ngaruke ntibafate abanyagihugu yuko ari bijuju kuko nka jewe mpfuye abanyagihugu bo ku gatumba iwacu barabimenya bene data barabimenya kandi bose si abanyepolitike ariko barababara Yego.
ibi byose biba ngaha muri iki gihugu ntihagire uwibaza ngo abanyagihugu ntibabi- ntibibashikira birabashikira nyene Eh, Perezida, nabo nyene baratuntuye reka- nabo nyene barababaye nicyo gituma jewe uwo muntu avuga ngo abanyagihugu bamerewe neza mu gihe tuvuga yuko korupsiyo ikomeye cyane ngaha muri iki gihugu mu gihe tuvuga Ik- neza yuko ikibazo abantu ca ruswa baja perezida kwivuza ndayi- bagatanga amafaranga ndayizeye ni menshi ikibazo n'ibindi gikomeye n'ibindi.
cane gose Ivyo tuzorondera ntawobihara muri iki gihugu umwanya.
Nico gituma nibaza yuko na twebwe tugomba kwegera neza abo banyagihugu tubabaze uwo muntu avuga ngo nta kibazo bafise agenda babaze niba ata gihugu ata- ata bibazo bafise reka tu- jewe tu- reka anuvyo duhi- ngiye mu gihugu barambaza ibibazo bitari bibi reka duhe ijambo na edi edi mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ndafite ikibazo nyarutsa umwanya uragiye Bo, eh, mbona n'umwanya ugiye ariko eh, ciramunda agitangura kuvuga yigeze kuvuga yuko ngo ngo ngo abantu baba bariko barabesha yuko ngo senarede ikaba itatumye jensi ikibazo kimwe eske senarede yoba iriho canke yemewe nimba iriho kubera iki none itatumiwe canke ko yavuze yuko ngo uwo muhuza agiye kubonana na- na- na- na- n'abata- na- n'abatatumiye azobonana na bande ko yavuze yuko senarede yari yaserikiye hariya mu ikibazo canje cari gihagaze aha Urako- senarede yoba iriho canke ntibaho nimba ibaho ifirongowe na bande kubera iki batatumiwe yego me ikibazo canje kiri aho eh, richard mu kanya gatoya cyane amasegonda mirongo itatu inyishu
sinarede iriho iriho eh, kandi n'ikimenyamenya yari ihari yarusha niho bari bari eh, bose nabivuze mu ntango uwutarahari eh, ni umuha- ni umu- ni umu- ni umugambwe msd gusa yego me ariho baratumiwe nta Ura- nta kintu nokongera ko urakoze reka ijambo rya nyuma turihe perezida eh, ndayizeye agira icyo avuze ku cyane cyane ku kuntu yabonye ivyo biganiro Mwari mwabisavye?
Mwa- Frederick birashobora kuntwara umwanya kuko ndabona hari ibintu byinshi batazi abo bantu ku bintu ku kuntu byagenze hariya ubwa mbere ni uko mu kugira ngo abantu batumire hariho ibintu bibiri ujya mu mabanga wa East African Community Libera yatubwiye yavuga ati abanyagihugu abakuru b'ibi bihugu bavuga yuko abantu bagomba gutumigwa ari abantu bemewe n'inzego z'igihugu niko yatubwira akatubwira ati ni ukuri murabye ishyirahamwe mpuzamakungoni rivuga yuko abantu bose abantu bose bagiye
ibaza ku murongo wa perezida Domitien Ndayizeye usa n'uwusubiye gucika ariko ndabona n'akanya kari katujanye nashaka gushimira cyane rwose abatumire bacu uh, President Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi tukaba dushimiye cyane rwose na Richard Chiramunda nawe nyene yigoye akaguma uh, ngaha umwanya ukwiye kugira ngo ashobore kwishura ibibazo eka duhe n'ivyiyumviro bishasha byerekeye ibiganiro byahuje abarundi eka imibonano yahuje abarundi turashimiye rero na engineer yadufashe mu nginga bw'ivyuma tukaba dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe tubashije kwegeranya ibiganiro n'amatelefone yose turabashimiye inshuti mwese mwateze amatwi radio ijwi ry'amerika uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza